iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na aloise bigirimana
urakoze edi turamutse n'abaduteze amatwi turayahera mu karere ka afurika abasirikare bafashe ubutegetsi muri burkina faso ejo kuwa mbere bavuze ko basubijeho ibwirizwa shingiro inyuma y'indwi barihagaritse bavuze kandi ko bagenye urongoye iyo kudeta liyetena koloneli paul henry sandaogo damiba kuba umukuru mu kiringo cy'ifata kibanza iyi ngingo bayifashe inyuma y'aho uh, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika rihagarikiye burkina faso muri uyu muryango ni mu gihe kandi ibihugu byo muri CEDEAO hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika basabiye ko igihugu kigaruka mu nzira ya demokarasi ubutegetsi bugasubizwa abasivile mu itangazo ryaciye kuri televiziyo ako kagwi k'abasirikare kavuze ko igihugu kirongowe na Mouvement Patriotique pour la Préservation et la Restauration ukaba ari wo uzokirongora muri iki kiringo mfata kibanza ariko ntibavuze ikiringo iyo mfata kibanza izomara iri tangazo ryavuze kandi ko ubutegetsi buzogira ivyegera vya perezida bibiri ariko nta mazina yabo yatangajwe mu rindi bwirizwa ryasomwe kuri televiziyo nyene ryavuze ko umukuru w'ibiro vya gisirikare Gilbert Ouedraogo yatanze imihoho muri afurika kandi umunyetanzaniya yari arongoye abajihadiste kandi yagirizwa ibitero by'iterabwoba mu buraruko bwa mozambike yararashwe aricwa nk'uko byatangajwe n'igipolisi ejo ku munsi wa mbere tuwahile muhidime niwe yari arongoye igitero cyo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri cyafashe musimbowa da puraya ni ikivuko kiri mu buraruko bw'igihugu cya mozambike cyakoreshwa mu kwakira ibikoresho byakora mu migambi wo gucukura gaze muri ako karere umukuru w'igisirikare muri mozambique bernardino rafael yavuze ko inteko z'igihugu ciwe zafatanije n'iz'u rwanda mu kurasa muhidimu ku munsi wa gatandatu mu gatondo muhidimu yagirijwe kandi kunyuruza ababikira babiri bamuka muri brezile mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri abamarana indwi zirenga zitatu kuva bwicanyi butanguye muri mozambike abantu barenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu baramaze kwicwa abandi ibihumbi amajana umunani na mirongo ibiri barataye ingo zabo baromoka
washington ijwi rya amerika muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika uburusiya na leta z'ubumwe za amerika barateranya amajambo ku kibazo cya ikirere mu kanama kabone kajejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa mbere ni mu gihe ubwongereza na amerika bagabisha gufatira ibihano akagwi k'abasirikare b'abatunzi b'uburusiya k'abategetsi b'abatunzi b'uburusiya mu gihe ukraine yoterwa perezida w'ubufaransa emmanuel macron na perezida w'uburusiya vladimir putin nabo barongeye kuganira kuri telefone ku nshuro igira kabiri mu minsi ine mu twigoro turiko turakorwa n'ishyirahamwe utani two kubuza uburusiya gutera ukraine ambasaderi wa amerika muri onu linda thomas greenfield yabwiye akanama ka onu kajejwe umutekano k'uburusiya bufise abasirikare barenga ibihumbi ijana ku mbibe buhana n'ibihugu bibanyi yavuze kandi ko uburusiya butekanya kongereza ingabo zabwo muri biyarusiya mu minsi iri imbere ariko ambasaderi w'uburusiya muri onu vasile nebenzia yarahakanye ivyo vyagirije yongera avuga ko ata mutegetsi w'uburusiya arigera avuga ko ukraine izotera kandi ko abanyayikirere bariko barahendwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi umutegetsi wo muri leta z'ubumwe za amerika yavuze ko umwanya ugiye kugira hafundikwa amasezerano ya nikireyeri na irani ambasaderi asaba irani kwemera kuganira na amerika amaso mu yandi kugira haboneke amasezerano yihuta uwo mutegetsi yavuze ko porogaramu ya irani yegereje ku rugero rwo gushika ku kigwanisho ca nikireyeri mu gihe atacokorwa vuba ibiganiro biheruka ivyene muri otirishiya byo kunagura ayo masezerano byaragiye mu karuhuko mu ndwi iheze amasezerano ya mbere yari yaremereye irani gukuraho gukurwa ko ibihano nayo igahagarika porogaramu yayo ya nikirere ariko leta z'ubumwe za amerika yaciye yikura muri ayo masezerano ku butegetsi bwa donald trump buca bufatira irani ibindi bihano mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani perezida joe biden agishika ku butegetsi yarafashije gusubira muri ibyo biganiro ariko amerika ikiserukirwamwo n'abanyamuraya mu guhura n'igihugu ca irani mu ndwi iheze irani niho yavuze ubwa mbere ko yuguruye imiryango yo kuganira imbonankubone na leta zunze ubumwe za amerika amerika nayo ica yishura ivuga ko nayo nyene yiteguye muri ivyo biganiro
washington ijwi ry'amerika kuri tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri bibiri na mirongo ibiri na kabiri radiyo yanyu ijwi rya amerika irarumanye imyaka mirongo umunani ishikirije ibiganiro vyayo kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na kabiri ijwi rya amerika rishingwa ryashikirije amakuru n'ibiganiro biciye ku radiyo kuri televiziyo no ku mbuga hwaniro mu ndimi mirongo ine ku bantu bagereranywa n'imiliyoni amajana abiri na mirongo irindwi n'umunani bo ku isi buri ndwi ku ndwi ne mu makuru y'inkino kuri uyu wa gatatu niho senegare ihura na burkina faso nayo ejo ku wa kane kamerune itane mu mitwe na misiri ni muri demi finale canke igice ca kabiri gishira ica nyuma c'izo nkino urukino rwa nyuma rw'iri higanwa ruzoba ku munsi w'imana uza ku itariki ya gatandatu z'uku kwezi kwa kabiri dutanguye niho hazomenyekana umugwi uzotahukana igikombe c'iryo higanwa nyafurika
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri uyu wa mbere u rwanda rwafunguye umupaka wa gatuna uruhuza na uganda wari umaze imyaka itatu ufunze nkino urabona byadushimishije kuko habayeho impinduka ku mpande zombi uyu ni umuturage uturiye umupaka wa gatuna mu burundi perezida evariste ndayishimiye arashinja abayobozi b'amasendika y'abarimu gushyigikira ibikorwa by'ubwicanyi n'iterabwoba bakoresheje amafaranga akatwa ku mishahara y'abarimu buri kwezi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muracyari kumwe nanjye edi rwema amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari umuryango wa afurika y'uburasirazuba eac watangije uburyo bwo kugenzura ibipimo n'inkingo bya covid 19 bitangirwa mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima mu rwanda yabwiye ijwi rya amerika ko ari uburyo bwo kurwanya abakoresha ibipimo bya magendu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu pierre clave niyo nkuru uri i kigali mu rwanda umuryango wa afurika y'ubuseruko EAC watangaje ko washizeho uburyo bushasha bumeze nka murekarengane bwo kurwanya ikiza c'umugera wa korona EAC isigura ko ari uburyo buzokoreshwa haba ku mipaka canke ku bibuga vy'indege mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango arivyo u Rwanda Uburundi Ubuganda Kenya Tanzania na Sudani y'Epfo Peter Matoki umunyabanga mukuru wa EAC mu itangazo yashize habona avuga ko iyo murekarengane izoshigwa muri telefone gutyo umuntu wese akerekana ko ibipimo yakorewe canke inshanjo yahawe zemewe ubushikiranganji bw'u rwanda bwita amagara y'abantu burashima ubwo buryo bushasha bugiye gutangura gukoreshwa mu bihugu vya eac mu kurwanya ikiza c'umugera wa korona ningabira amahoro juriye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yasiguriye ijwi rya amerika ingene ubwo buryo bukoreshwa ni ukuvuga ngo niba umugenzi akeneye kujya gukorera ingendo muri ibi bihugu muri aka karere aho azajya yerekana ko yakoresheje icyo kizamini anyujije muri iyo apurikasiyo ya telefone ya esi pasi izajya ibasha kwemeza ko koko icyo kizamini ari ukuri yagikorewe na laboratwari ibifitiye ububasha ni uburyo bukoreshwa nka mobile application cyangwa se porogaramu ya ya telefone aho azajya ajya gukoresha ikizamini bakamushyiriramo amakuru yose muri iyo application azajya aba yadawunirodinze n'ibisubizo byacyo amaze kubibona abishyirirwe muri iyo application noneho aho agiye ajya ashobora kwerekana cya kizamini binyuze muri iyo esipasi nabo babashe kugenzura koko bakoresheje kode azajya aba yahawe ikajya muri iyo porogaramu mu bihugu byose bigize afurika y'uburasirazuba bityo bakakwemerera ugakomeza eyase yamagarira ibihugu byose bigize uwo muryango kwijukira gukoresha ubwo buryo kugira ngo ntihagire umunyagihugu azobuzwa kujabuka urubibe kubera igihugu ciwe kitarabwemeza aha niho ubushikiranganji bw'u rwanda bujejwe amagara y'abantu buhamagarira abantu bakunze gukora ingendo mu bihugu bya eyase gushira no gukoresha ubwo buryo mu matelefone yabo ngendanwa turashishikariza kuyikoresha kuko iroroshye ni application ya telefone ushobora gukoresha kandi iboneka kuri za telefone zose umuntu akoresha tekinoloji zose ikoranabuhanga ryose rya telefone umuntu akoresha ashobora kubakoresha iyo bita iOS cyangwa se android aho hose ashobora kugera kuri iyo kuri iyo application akayitereshaja akayishyira muri telefone ye ikamusaba gutanga imeri ye na nimero ya telefone n'ibindi n'amazina ye n'imyirondoro ye bityo agatangira kuyikoresha nta kiguzi kandi ifite umumaro ku gutuma ibisubizo bikoreshwa mu ngendo biba ari ibisubizo by'ukuri turashishikariza abantu bose kuyikoresha ubu ni n'uburyo bwo kurwanya ubusuma cyangwa bushaka gukoresha impapuro z'amagendu zerekana ko bakingiwe cyangwa bipimishije ikiza cya coronavirus nk'uko uwo muvugizi yabigarutse ko urabizi neza yuko ahari abantu ntabwo habura uruntu runtu ntabwo mu by'ukuri ari igitekerezo cyaje kubera ko habayeho amanyanga ariko ayo manyanga nayo ashobora kubaho ngira ngo mwagiye mubona na hano mu rwanda abantu bagenda bagaragaza ibizamini bitari byo ababeshya nubwo bitari ibintu bikunze kugaragara cyane ariko biba bihari gusa nanone ubu buryo bwashyizweho ni uburyo mu by'ukuri busa n'ubukumira na mbere y'uko ibyo bikorwa bigenda bigaragara ku bwinshi kuko ntawe ushobora kwihimbira ibisubizo by'ibizamini ngo agende abyerekana icyo gihe ubu buryo burabikumira kandi bugatuma koko ufite ikizamini ufite igisubizo kiri negative cyangwa se kigaragaza ko adafite kovide cumi n'icyenda ari we wemererwa gukora izo ngendo ni mu buryo bwo gukumira kurusha uko bwaba uburyo bwo kurwanya ibyaha byamaze gukwira mu bantu mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC u Rwanda nico gihugu cabaye ica mbere mu gukoresha ubwo buryo buzofatwa nka murekarengane mu kurwanya umugera wa korona muri ako karere umuryango wa EAC umenyesha ko uri kuravugana n'ibihugu vya Buraya na Amerika kugira ngo ubwo buryo buzokwemegwe maze abanyafrika y'uguseruko bagiyeyo berekane ko bakingiwe canke bipimishije umugera wa korona biciye muri ubwo buryo bwiswe EAC Pass Pierre Claver nkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika
mu burundi perezida evariste ndayishimiye arashinja abayobozi b'amasendika y'abarimu gushyigikira ibikorwa by'ubwicanyi n'iterabwoba bakoresheje amafaranga akatwa ku mishahara y'abarimu buri kwezi ni nyuma y'ibibazo bimaze iminsi bivugwa mu rwego rw'uburezi muri icyo gihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza munyigisho zo gukundisha igihugu zo mu mpera z'indwi ku munsi wa gatandatu ku muhingamo niho perezida evariste ndayishimiye ashikiriza ivyo vyagirije yariko abonana n'urwaruka rwikorera utwarwa mu burundi bikaba vyabereye muri zone kamenge mu buraruko bw'umurwa mukuru ubutunzi bujumbura mu majambo yiwe yavuze ko amafaranga y'amasendika y'abarimu adasuzumwa aja mu bwicanyi n'iterabwoba perezida evariste ndayishimiye abakuru barya amasendika ubwishimi bafise ni amahera y'abarimu birigwa bararya bagaca baguhumura muza jahe kontora abarimu ingene bangana mu burundi bakotiza kahe ku kwezi burya harimwo munsi y'imiliyoni miliyoni amajana atanu ngo yaharure aja dufate tuti imyaka cumi iheze amahera yose bakotije twereke ico mwayakoresheje ega mwene ayo mahera yitwa niyo aja muri terorisme amahera adakontororwa atamenye yaje niyo aja mu bwicanyi umukuru w'igihugu c'uburundi yanagabisha abarimu bavuga ko bashobora kuja muri yegeregere amenyesha ko azoca bakubura mu kazi abasubirize n'urwaruka rushomereye kandi ko batazigera batsinda leta n'ubwo boyishengeza mu butungane kugira greve greve iracyabaho abazosiba gukorera igihugu umushahara ntibasubira kuronka namba je navuze baraca bigira muri muri adf hari ikongo je n'urugamba ndarubuze ufise ico usaba gisabe mu neza mu bugwaneza mugabo ukazova mugihe gu- kurwana mama jewe kurwana muri iki gihe iki kinjana mu burundi buge- bugezeko none iyo si shetani kayemu turafise urwaruka uno munsi rutagira ico rukora tuzoca durufatamo tu- turwigishirize ubwo nyene ruce ruza rugusubirire mu kibanza nawe ujaho urwahora ngo uzoburanya leta ninde yakubwiye ko leta imenja uzoburana leta iciba amemetajije epakti iyo kwicira rubi iyi yegeregere perezida ndayishimiye avuga amasendika y'abarimu yari yagabishije kuyikora ku itariki ya cumi na kane ku kwezi kwa mbere inyuma y'iminsi ine havuye agera ku mwumvikano n'ubushikiranganji bujejwe indero bumvikanishijwe na komite y'igihugu ijejwe ibiganiro irongowe n'uwahoze atwara uburundi silvestre ntibantunganya twamaranye umunsi wose tuganira byari ibiganiro byiza cyane abantu bakaganira bahana ijambo bakaganira bubahana bakaganira cyane cyane bashyira imbere inyungu z'abo bavugira kandi bose bavugira bamwe kuko bavugira ni abenegihugu b'u Burundi abarimu biyamiriza ingingo yo kubacamo imirwi y'ababwirizwa gukaririzwa ubwenge babanje guhabwa ikibazo co gusuzuma ko ubumenyi bwabo bukwiye jean manuma mukuru w'urunani rw'abigisha fenaseb aganira n'ijwi rya amerika yibutsa ko amategeko abemerera kugira igeregere mu gihe hari ico badahurijeko n'umukoresha uhereye ku ibwirizwa shingiro ukaja ku mategeko agenga akazi ukaja rero no ku itegeko rigenga kuja mu masendika y'ibihumbi bibiri na kabiri ugaca uja rero no ku mategeko mpuzamakungu amwe bita amakonvansiyo ubwo burenganzira umuntu aburekuriwe n'amategeko ntacobuza ko abushira mu ngiro kandi mbere ayo mategeko y'igihugu ashirwako mu mukono na kizigenza w'igihugu ariwe mukuru w'igihugu naho umukuru w'igihugu yabivuze uko arazi neza yuko ubwo burenganzira buhari kandi mu bisanzwe umukuru w'igihugu kubera amabanga menshi gashobora kumucamwo jean samandari umukuru w'urunani bafashe bige nawe asanga ibiganiro n'ubu arivyo bikwiye gushirwa imbere twifuza yuko haba abigisha canke leta ubushikiranganji bw'indero boja hamwe bakigira ico kibazo hamwe kugira ngo batorere umuti hamwe abarundi baramaze ngo ibigiye inama bigira n'imana manuma twari urunani rw'amasendika fenaseb abona ko ata muntu n'umwe yakwiye gushira imbere inguvu leta rero ntiyemere ibiganiro ku bibazo byose bizoyihuza n'abakozi ko mu gisata c'indero hari ibibazo vyinshi umushikiranganji w'indero yicarire ibibazo ari kumwe n'abakozi na bose abandi n'abigisha bafise ibibazo bitandukanye bariko barabifuza yuko bitorerwa umuti inguvu ntaco zokiza na ka kanovera k'indero kiyongera n'umunyamategeko salvatore minani yasigura ko igikwiye imbere ya byose ari uko impande zibiri zerwa n'amatati zirinda ingimba zigashira imbere umwumvikano greve rero si wo muti wategerezwa kuza imbere bwa mbere ni uko abakozi n'abakoresha bagomba kwicara hamwe kugira ngo batore umuti w'ibibazo kanaka ariko rero kugira ngo greve zihere canke zigabanuke ni uko bamwe n'abariyanyu bagomba kubahiriza ibiri mu masezerano baba bafitaniye kubigisha barenga ibihumbi mirongo umunani na bibiri uburundi bufise bakorera mu mashuri ya leta bagera ku bihumbi mirongo itatu nibo berekewe n'inyigisho z'ukarisha ubwenge umukoresha wabo yifuza kubaha nk'uko ubushikiranganji bw'indero bubimenyesha umukuru w'igihugu yemeza ko hejuru yo gushyiraho umurwi uzokwiga ugacukumbura icyo amafaranga y'intererano z'abarimu akoreshwa neza kandi nabo bigisha berekewe n'izo nyigisho vyanka vyakunda bategerezwa kuzijamwo avuga ko kuva kera narindi hamyeho kuraba urugero rw'abakozi uko rungana mu bisata bitandukanye eroje urikaneza ijwi rya amerika
umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda urafunguye guhera kuri uyu wa mbere nyuma y'imyaka hafi itatu wari umaze ufunze gusa abantu bose ntibaremererwa kuwukoresha kubera ingamba zisanzweho zo kwirinda covid cumi n'icyenda abaturage basabwe kwihangana ibihugu byombi bikabanza bigashyiraho uburyo bwo kwirinda covid cumi n'icyenda ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumutakaboye isaa sita z'ijoro zo kuri iyi tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa mbere nibwo umupaka uhuza u rwanda na uganda wafunguwe ntabwo hahise hagaragara urujya n'uruza rw'abaturage bitewe n'ijoro ndetse n'imvura nyinshi yaguye mu gace ka gatuna usibye umuganda umwe wari utwaye imodoka nini wabashije kwinjira muri uganda avuye mu rwanda ibi byagendanye n'uko abaturage basanzwe bageraga ku mupaka bakabwirwa ko batemerewe kwambuka uyu ni umwe waganiriye n'ijwi rya amerika hari mu masaha ya mbere ya saa sita twumvise itangazo rivuga ko umupaka wa gatuna n'u rwanda bifunguwe dushimishwa n'uko tujye kureba inshuti zacu cyangwa imiryango yacu iri hariya i bugande turaza tugeze hano i gatuna tugiye kwambuka baravuga ngo ntabwo bikunze eh, biratubabaza cyane ariko icyadutangaje ni uko twageze bikavuga ngo twemerewe kwambuka imodoka z'imizigo ubu nageze saa kumi n'ebyiri za mu gitondo nanjye kureba umuntu nayo yankorana nawe mu byerekeranye no gutwara ibintu by'imyaka ansobanurira gateye uko bimeze niba dushobora gutangira akazi nta kibazo ugeze ku mupaka barambwira bati ntabwo uri bwambuka na n'isaha tuvugana ntabwo turamenya amakuru ukomeza nubwo hari bamwe mu baturage batorohewe no kwambuka kuko bari babyiteze hari abandi bitagoye abanyarwanda bari baturutse muri uganda ko mfite y'umwana mu rwanda yakoze agisida mu bihe byashize mbishaka kujyayo mbakumbuye ariko ikibazo kikaba inzira ngeze igihe cyo kuba nagaruka kuko na- nari mfite igihe nandikishije igihe kigeze birangira nyine bihuye n'uko imipaka ifunze ndavuga ati reka ntegereze nkajya ntegereza mvuga ati wenda mu kwezi gutaha bazafungura gutyo gutyo igihe nyine kirageze ndavuga ati reka nahe si abasubiye iwabo bishimiye iki gikorwa gusa kuko n'abari basanzwe bakora imirimo inyuranye y'ubucuruzi kuri uyu mupaka bagaragaje akanyamuneza dufasha n'abantu baba baturutse hakurya i bugande baba badafite mobayiro mane y'inyarwanda kubafasha kwishyura mu bijyanye na kovide ay'ibipimo nyine urabona byadushimishije kuko habayeho impinduka ku mpande zombi nyine imbogamizi twahuye nazo ni kwa kundi nk'uko twabaga duhererekanya nk'intuza nk'ibintu bakaduhamagara nk'abariya bo hakurya ati muze mudufashe tukajyayo tukabafasha cyangwa se twe twagira nk'icyo dukenera tukababwira ati dukeneye iki ngiki tukakibona ariko kuva bafunga izo gahunda zame- zabaye nk'izihagazemo buri muturage winjiraga mu rwanda cyangwa se uhasohotse yabanzaga gupimwa icyorezo cya covid cumi n'icyenda ku banyarwanda bo bashyirirwagaho n'umwihariko wo guhabwa inkingo ku baba batarakingiwe cyangwa barahawe urukingo rumwe dr jean luc biyenimana umukozi wa rbc ari ku mupaka wa gatuna yasobanuye ibirimo gukurikizwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya covid cumi n'icyenda abo turi kwakira ni aba truck drivers n'abaritanizi abanyagihugu bandi bari kuza bagaruka icyo turi kubafasha ni ukureba ko bipimishije tuka- utarabibonye tukamupima tukareba ko banafashe vaccine utayifite nawe tukamufasha urebye muri make ni ni ibyo turi gukora ku bava hakurya noneho abava mu rwanda bambuka nabo ni ni kimwe abatwara amakamyo n'abagerageza gutaha b'abanyagihugu ubwo abava mu rwanda ba- bamanuka nabo turareba ibyo byombi navuze haruguru ko yipimishije cyangwa afite vaccine tukareba ko n'icyo kizamini yafashe kim- gifite ya minsi itatu turigenderaho Eh, Mm.
twe abanyarwanda nibo vaccination ireba cyane ariko kuri testing eh, bose uwinjira n'usohoka we testing iramureba Mm.
kuba yapimwa biramureba Eh, ikibazo cy'abaturage babuzwaga kwinjira cyatumye urujya n'uruza rw'abava mu gihugu kimwe bajya mu kindi bagabanuka leta ikavuga ko nubwo imipaka yafunguwe hakiri ibindi bizabanza kunozwa mbere y'uko abaturage bongera kwisanzura mu ngendo are mukurarinda ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda si uko imipaka yafunguwe ko kovide yarangiye abaturage rero nibyo neza twarabisobanuye tubabwira tuti ni byo koko imipaka izaba yafunguwe ariko nyabuneka nk'uko bimeze ku yindi mipaka isanzwe rusumo cyanika n'ahandi amabwiriza ya kovide yobahirizwa ibihugu byombi bizabanza binabiganireho binagende kuri porotokoli ziteganywa na na east africa ku birebana na kovide ubu ni ukuvuga ngo mu yandi magambo abemerewe kugenda n'ibanga ni bande uyu munsi mwabonye ko eh, ibirebana n'amakamyo abari bafite amakamyo abashoferi bahise Eh, ngira ngo n'abanyarwanda eh, basanzwe bari hanze binjira abarezida abahatuye cyangwa se n'abanyamahanga batuye mu rwanda nabo barinjira abandi bose bagomba gusohoka bagomba kugenda ariko bubahirije ayo mabwiriza umupaka wa gatuna wafunguwe kuri uyu wa mbere wari warafunzwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nyuma y'uko u rwanda rwari rwatangije imirimo yo kuwusana ariko biza guhurirana n'uko rwashinjaga uganda gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano warwo no gufunga abanyarwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ntibagezwe imbere y'ubutabera uganda nayo yashinjaga u rwanda kohereza abanyarwanda baza gutata igihugu cyabo umupaka wa gatuna wabaye uwa mbere wafunguwe muri itatu ihuza u rwanda na uganda irimo uwa kagitumba n'uwa cyanika kugeza ubu ariko ntiharatangazwa ikindi gihe iyi mipaka yindi ya kagitumba na cyanika izafungurirwa asumta kaboyi ijwi rya amerika ku mupaka wa gatuna uhuza u rwanda n'ubugande tukivuga ku ifungurwa ry'umupaka wa gatuna umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala muri uganda ignatius bahizi aratubwira ko ku ruhande rwa uganda hatabayeho urujya n'uruza rwinshi ubwo uwo mupaka wafungurwaga abanyayuganda benshi bari bafite amatsiko y'uko umupaka ugiye gufungurwa nuko ibintu bigahita bisubira nk'uko byari bisanzwe mbere y'ifungwa ryawo ariko ntabwo ariko byabaye hari nk'uyu munyayuganda wavuze ko yari aherekeje inshuti ye y'umunyarwanda ku kigali mu muhango wo gushingura ariko aza gusubizwa inyuma ensonga gye batuwadde bagamba tebanabakugulawo ofishale ati barimo kutubwira ngo ntabwo barafungura umupaka byuzuye uretse abemerewe kwambuka mu rwanda ni abatwaye ikamyo bonyine hamwe n'abanyarwanda bafite indangamuntu z'igihugu cyabo balina enangamuntu ez'erwanda bebakkiriza boka okusala mu gitondo karekare abanyamakuru bari bazindukiye ku mupaka kureba uko ibikorwa by'umupaka biri busubukurwe ariko nta kazi kenshi kagaragaye abashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rwa uganda nibo bambutse baja mu rwanda bagira inama na bagenzi babo nyuma y'igihe gito baragaruka ushinzwe abinjira n'abasohoka muri uganda bwana maserino bwesigye yatangarije abanyamakuru impamvu uruja n'uruza rw'abantu rutahise rwemererwa
Uh, regarding the humans uh, we follow the East African ati imodoka zitwaye imizigo nizo zihabwa amahirwe ya mbere yo kwambuka ku bantu bashaka gukora ingendo zisanzwe hakurya no hakuno y'imipaka itandukanye turakurikiza amahame yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda yashyizweho n'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba ikintu nyamukuru ni uko tugira inama abantu kudakora ingendo zitari ngombwa cyane kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda minisiteri ishinzwe amagara y'abantu z'ibihugu byombi zigiye gutegura uburyo tugomba kwifata kugira ngo twirinde ikwirakwira ry'icyorezo nyuma rubanda ruzamenyeshwa uko rwakora ingendo bisanzwe
about the normal smooth travel nubwo ibikorwa byose byo ku mipaka itandukanye bitahise biba nk'uko byari bisanzwe mbere ifungurwa ry'imipaka uno munsi yari imaze hafi imyaka itatu ifunze byaje nyuma y'aho mu cyumweru gishize leta y'u rwanda yatangaje ko umupaka wa gatuna n'indi mipaka yo ku butaka izafungura guhera n'itariki mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa mbere ibi byakurikiye inama hagati ya perezida paul kagame w'u rwanda hamwe n'intumwa zitandukanye za mugenzi we yoweri museveni wa uganda akaba intumwa yaherutse kubonana na perezida w'u rwanda yari umuhungu wa perezida museveni generali muhozi kinerugaba akaba anari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka muri uganda mu butumwa bwasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda leta yavuze ko uganda ashyizeho uburyo bwo gukemura ibibazo by'u rwanda rwayisabye hamwe no kwerekana ubushake bwo kurangiza zimwe mu mbogamizi zari zihari kuva icyo gihe leta y'u rwanda nayo yagaragaje ko ishishikariye kugira ngo umubano mwiza hagati yabo na uganda ugaruke bimwe mu bimenyetso akaba harabayemo kohereza intumwa mu mihango yo gushingura uwahoze akuriye banki nkuru y'igihugu cya uganda tumusime mutebire hano kampala hamwe n'ikabare aho yari ayashinguwe kandi perezida paul kagame akaba ari yohereje muri uwo muhango intumwa idasanzwe ari we wahoze ari umukuru wa banki itsura amajyambere ya afurika donald kaberuka bwana kaberuka akaba hari amagambo yavugiye muri uwo muhango my presence here as an envoy of my president as i said is a sign kuba ndi ahangaha nk'intumwa ya perezida wanjye ni ikimenyetso cy'ubushake y'uko ibihugu byombi n'abantu babyo babana mu bumwe n'amahoro
we know all that in recent times there have been some challenges but we also know twese tuzi neza ko mu bihe bishize hari hariho ibibazo ariko tunazi ko hariho ibirimo gukorwa n'abategetsi bacu kugira ngo ibyo bibazo bikemurwe kuko ni ibibazo byabonerwa umuti bitegerejwe ko mu minsi iri imbere ibikenewe byose bizaba byakozwe ku mipaka yose kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu rusubire nk'uko byari bimeze mbere y'imipaka gufungwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose